Oppi Sportii. Waldorgommii Ospinaa jechuun ispoortii federeeshinii hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaa kabaranaa irratti kilabii Oromoo Yuunaayitid yookaan immoo OU jedhamutu moo'ee badhaafame. OU'n kilabuma Minnesotaa kabiraa Minnesota 11 Stars kan jedhamu wajjin taphatee dhiittaa addabbii kennameen injifatee waancaa fudhate gareen oromoo awustiraaliyaa immoo sadeessoo baay'ee maddi walaabuu arfaffaa taate dorgommii isteediyeemii miniyaapolis seempoolit qopheessan sana soraan irratti argamuudhaan dorgommiin kun maal akka fakkaatuu fi jaranni isteediyeemii keessatti dubbiseen jalqabna.
Nama ammaan tan dubbisu jiru kun milkeessa Hookaati. Milkeessa Hookaa itti gaafatamaa saba qunnamtii Osfaanaati. Milkeessa Hookaa kan laaluu jiru ijoollee Hayimaan lafa baafatee namedha. Maal fakkaata? Meedaatti hin gabaabne?
Yaan jeeshiin ijoolleen kunni ijoollee baay'ee inspaayirii nama umurii kudha saddeetaa kudha sagalii kanneen of keessaa qabdanii kubbaa qofaa hin taane paarii adda addaati jira engejimenti adda addaati jira kun ammoo hamilee uummata oromootiif hamilee baay'ee waan nama gammachiisu nullee baay'ee gammanneerra wanti tokkoffaa wanti agarsiisu jaalala agarsiisa lammaffaa immoo tokkummaa agarsiisa. Dargaggeessi dargaggeessa fidaa jijjiirraa guddatu dhufeera jechuudha.
Maqaan kiyya gammachuu Ibrahim jedhamaa ganna kudha saddeeti dorgommii Osfaanaa irraa hunda baradhee akkanatti uummanni Oromoo walitti gahee tokkummaadhaan jaalalaan akkanatti walitti gahanii tokkummaa irraa baradha jecha akkasumas uummanni biraa Awustiraaliyaa irraa dhufanii Kanaadaa irraa dhufanii akkanatti walii wana jechuun Usfaanaan tokko nu gadhaaraa Usfaanaan haa jabaatu jedha.
Kilabii kamidha dorgommii?
Ee ani taphataa garee ittiin taasisan Leekistaariiti.
Akkuma dhagahuu jirtan kana OU fi Oromoo Yuunaayitid jechuun Oromoo Yuunaayitid fi Eleven Stars urjii kudhanii tokkaan akka warri maqaa baafatetti lamaanuu garee Minisootaati. OU'n ammoo Oromoo Yuunaayitid Oromoo Yuunaayitid tokkummaa Oromoo jechuun lamaanuu garee Minisootaati. Agammaa taphachuu jiranii tapha lammeessoo jiranii daqiiqaa tapha jalqabanii daqiiqaa torbaatamii shan jiranii agammaa gooliin hin galle warra lamaanii taphachuu jiru. Oromoo Yuunaayitid fi Eleven Staarii taphachuu jira. Adoo warri taphachuu jiru meeqoon kun qaqqabadhee nama adda taphachuu jiru xiqqoo madaa'eetiin taa'eetiin mata gonfachuu jiru yookaan ammoo dhibbachuu jiru yookaan ammoo xiqqoo taa'eetiin afur fudhachuu jiru dubbisuu jira maqaan kee.
Maqaan kee Nuura Waariyooti.
Eenyu taphatta?
Oromoo Yuunaayitid.
Jechuun armaan dura kilabii dhibiin taphatta?
Armaan duratti kilabii high school fa taphadhee kilabii xiqqoo Organ keessatti Hollaandii taphachuu ture. Eegi achi asi gaggoodaanee tumfama Oromoo kan taphachuu jalqabe.
Amma miilii maan taate kana xiqqoo taate inni okkolti fakkaata ta'eetiin taphlaaluu jirta taphachuu illee hin jirtu maan taate?
kalee madda walaabuu tiim siyaatiin waliin seemifaayinal taphannee asitti fulaa garmiil mudaamuddii kanatti istireechina godhee na hirkifame taphachuu dadhabee irraa al taa'eetu mulaaluu jira.
Amil kan qaruu jirtu akka inni jijaareeti. Waan maan taateet waan akkam akkam taateet hin dabsatta moo hin dabsatan seet. Moo dhiirti qoraan kan raawwatu haajalaan suwaa qabbeeqa.
Wanni kun waan waa qabbeeqa. Ammoo tiimii lachuu tiimii akka malee jabaati. Ganni dabrallee nu shiinde. Ammoo gan kanallee itti deebisnee inni bilaa faayinalii harkuun oduuf yoo waaqni adiin shiinde naan dabsanne.
Walumaan laallaree waan ta'a.
Ayyee galatoom.
Namni dhibiin as jiru Dr. Najaash Umariiti. Dr. Najaash ammoo ogeessa fayyaati. Dr. Guddoo si galateeffadha. Mee maaliif as dhufte Dr. Maaliif as dhufte maal hojjete?
Waan ture wanta Osfaana gaafa eegala Raayaan Osfaana wajjin hojjechuu jira. Ammaan sana ofiisaroota keessan jiru, komitee keessan jiru laakiin volunteer as a medical Oromo health care saniin hojjedha. Ijoolluma ijoollee taphatuun tamiidhamteen gargaaru jira.
Agamma nama maal miidhama gargaarte jechuun nama miilee cabamoo nama gamma miidhaa akkam argite?
Irra guddaa nama miila masilii pul godhan, ankilii sprain godhan, jilbiin faa dhukkuban, concussion illee tokko mataan dhoomee waanuma akkanaa fi ijoollee xixiqqoo daa'ima aadaa fi warraa wajjin dhufanii ilaalan irra guddaa kufanii deegee waanuma taneen nama dawaa taneen nama cufaa gargaaru jirra.
Agamma nama gamma wallaan.
Ankubaakiyyaami Dr. Obsaan amma galee as hin jiru Dr. Namarraanii wajjin hojjenna. Sa'a sadiitti na dhaqqabe nam digdama nam soddoma gargaare ammallee ijoollee taphachuu jirtu tana faayinaalaaf nu taphachuu jiran isaanillee yoo nam- nama at least nama jaha caalaa gargaaree hin jira.
Warmi jiratan kana Yeah.
jechuun akkuma dhuunfaa dhuftammoo akka waldaa keessaa dhuftammoo maaliin jechuun isa nama hedduu tarmi jira dooktarii nam kudhan geettani.
Nam kudhanillee ni dabarra namni wanta volunteer wanta kana godheef to hojjechuu jiru nam kudhan ni taana. Ijoollee medical schoolii karaatu jira da- uummata akka kiyyaa ka almost uh, te- amma kudhan caalaa eegan practice godhu eegalee fi Dr. Namarraanis akkasuma Obsaan amma residency fide Dr. Obsaa Dr. Masfin nama hedduu jiran ijoolleen keenya hawga sadeessoo keenya.
Aha.
Godhu eegale.
Amma isaan amma akka waldaatti dhuftammoo yookaan akkuma dhuunfaa dhuftammoo akkamitti dhuftan akka eenyuutti dhuftan.
Akka dhaab- dhaabbata dhaabbata qabna.
Dhaabbata maqaan Um, Oromo uh, health professionals in North America jama.
caasaa doktoroota yookaan ammoo eh, ogeessota fayyaa Noorz Ameerikaa yookaan Ameerikaa kaaba.
Eh, dhuga maqaan uh, ati Tolaan hojjetan.
tolaan hojjenne.
Waldaan kun akka dhaabbatee agam jechuun eh, Ah, Amata sadii ammaan tana eege eegalle.
hojiin keessan gurguddoon maal?
Ah, Hojiin gurguddoon bakkuma ah, volunteerii bakkuma Oromoon akkanatti wal qunnamnu kanatti ati- eh, dhufnee hojjenna. Ah, Of course ah, fuula dura planning keenya sanirra guddaadha ammaan tana
Karoorri keessan kageeri maal?
ah, ah, kanarra guddaadha bakkuma volunteerii bakkuma Oromoon wal qunnamtu kan osoo hin taane ah, ah, fuula dura ah, biyyattillee Oromiyaattillee deebinee waan nama keenya gargaaru yaada qabna.
Guddoo sagalateeffadha Ameerikaa.
Oh, fayyaadee fayyaadee.
Asitti rabii duwwaa duwwaan dhumatee jennaan amma peenaalti yookaan ammoo kubbaa dabbiiriitu jirani. Eleebiitu jirani yookaan ammoo akka ammoo an taane deemuu jiru kana. Yookaan ammoo eleebiitu jirani yookaan ammoo akka ammoo an taane deemuu jiru kana. Eleven Stars iddoo tokko galfate. Amma Eleven Stars iddoo deemuu jira. Qabatee hin galchine. Kan jiranii yookaan ammoo akka ammoo an taane deemuu jiru kana. Yeah. Oh, let's make Oh, you intergomme more. Oyu muwate, oyu marro. Sadeenitu abaga akkam gammadan leenjisni keessa maali? Nuti moo numa beene guduraatu ni moonaa wilitti keen taak jennee dhumne hanji manne uummata kana. Akkam gootan injifatan. Akkam goone chaartii godhenne. Leenjisa keessanii. Akkam gammade. Maqaan kee maqaan kee ennu. Tulee ennu. Tulee Ahmad Darasaa. Tulee Ahmad Darasaa abba gammade leenjisaa kubbaa garee OU'ti yookaan Oromoo United. Lammaffaa mo'atanii.
Lammaffadha, eh.
Yoo seentanii maal jettanii seentanii akkamitti mo'atan?
jabaadha waniin walitti dhufneef garee ilmaan oromooti wal gammachiisuuf dhufne immoo mo'uu qabna ijoolleen gareen hojjetaman tana tanaan dura nu mo'anii turani lama duwwatti Wo- ummanni dheengadda nu moo'ee nu mo'uu qabu jenne itti himnee jabaadhaa seenaa jenneen Maaltu sanitti mo'atan maal?
maliif taphanne itti mo'anne taphadha onnee irraa taphadha of olummaa dhiisaati tiimaan tokko ta'aa taphadhaa jenne akkasitti kubbaa takka lama galakkisne akkasii mo'anne jechuudha Goolimee galchisanii mo'atan.
goolii goolii sadii naqinee isaan sadii hin naqin dhaabane Sood sadiin galchisanii.
sadii mo'atan gammachuu fiiguu jirta wanca fudhachuu fiiguu jirta Eh.
baga gammaddan galatoomi
namni goolii jalqabaa galchee ka ooyuu goolii jalqabaa galchee oo maqaan keen Ramadan Hassan.
agam nam yoo dhabellee yookaan yoo argadhellee jettee seenuu dandeetta maal jettee seenu Ani gizeen dura BK penalty kick jennaan ol deemetumaan dhimma qiyyaa jecha kophaa kiyya ol deemee kaanfileen kiyya wajjin dhaqee naqu malee miin dhabaa hiyyaan. Raasa waliin bakkee.
ijoolleen sadarkaa sadaffaa bahaan immoo awustiraaliyaa awustiraaliyaan karaa hedduu deemanii as dhufanii em, sadaffaa bahullee nomaa miti baga gammaddan Baga olumaanuu gammannee isiniin jedhaan.
maal irra baratan sadaffaa bahuu kana waggaa dhuftu keessoo bahuu fedhan jettanii maal irra baratan maal dogoggortan maal maal qajeelfatan Amata dabre gaafa dhufne guyyaa yeroo walaa kennaa ah, saddeet keessa senneeti injifatamnee baane amata kana ammoo waa'eetti waan fooyyessine jira ijoollee lama sadii kaa dabalanne jira amata kana sadaffaa bahuun ammoo akka amata dhufu moo itti qophooynee waan dogoggora goone itti ah, qophooynee itti dhufu nu godhee jira jechaadha. Baga walumaa gammadne galatooma.
garee lammaffaadhaaf immoo oromiyaa 11 stars yookaan amma afaan kennayyoo deebinee urjii kudhanii tokkaan oromiyaati maqaan leenjisaa kana yookaan Maqaan leenjisaa kennaa Feesal Jaloo jedhama.
itti gaafatamee kan Ani ammoo kaaptenii kaabteen yookaan itti gaafatamaa garee Itti ajajnuuti, itti gaafatamaa gaafatamaa garee.
gareeti maqaan keenya.
Abdulaxiif Birree jedhama.
Abdulaxiif fardi sanii hin taane lammaffaa baatanii homaa miti.
Eh, lammaffaa.
Maaltu maan ta'e maaltu dogoggortan yookaan maaltu badee maaltu isin irra hammaa gara?
Waa badii osoo hin taane geemii cimaa ture. Ah, Akka gaarii taphannee cinaan lamaanuu akka baay'ee geemii akka nama malee nama hawwatu akka ta'u. Penaltii yoo mara buma carraatti immoo egaa geemii dhumee eh, penaltii ligooree deemne booda akkasumatti carraan nu buune akkasitti mo'atamne jechuudha.
Kanaafuu nagumaan eebbiftanii nagaan fudhadhaa.
Nagumaan eebbifnee nagaan fudhadhaa jennaan waggaa dhufu jabaannee osoo ligooree yookaan penaltii kick osoo hin deemne duratti fudhachuu hawwina yoo rabbi fedhe. Waggaa dhufuuf jabaannee mataa keenya ol qabannee akka fudhachuu hawwii qabna yoo rabbi fedhe.
Jajjabaadha yesu.
Ayee galatoomi soraa.
Bareentu Abdallaa immoo nama OU yookaan Oromoo United goolii eegee goolii hagam qabde?
goolii sadiin qabe Goolii sadii qabde, goolii lama wal faana qabde, namni yoo qophoofte gogo- namni goolii eegu tokko sodaan isa guddoo daqiiqaa sun keessa maaliidha? Daqiiqaa namni si yaada yaada waan ati eh, itti tarreete guyyaa guutuu san- sanumaa yaadadee itti deebi'e Ak- akka namu akka namuna xinneen jeetiin goolii sadi- lameen sanii fi sa- sadaffaa illee qabe tiima kiyyaaf tiima kiyya hedduu na gargaaran anis hedduu isaan gargaaruuf fedhee qabe sadii qabu waan xiqqaa miti qabdee jennaan akkatti qabe- qabdee jennaan maal hin jennu.
takka'uu qabnaani rabbuma rabbumarraayi Eh, rabbuma sadeetumaan qabe qabnaanu rabbumarraati.
Waa gammaddee badhaasa fudhachuu deemuu jirta.
Eh, Okay, ayaan agar.
Ijoollee OU isa kan sirbuu jira. Ijoollee OU Oromoo Yuunaayitediitu waancaa fudhateen kan sirbuu jirta. Ooyee oolee oolee oolee. OU OU OU jechuu jiru Oromoo Yuunaayitid. OU Oromoo Yuunaayitid jechuun.
yeroo ammaa kanatti gammachuudhaan gammachuu isaanii kan garjiifataatiin chaampiyoonii Osmaanaa kan bara maramaa kudha shanii kan ta'e garee OU